iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa kumi n'ebyiri z'umugoroba i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi ku wa kabiri tariki ya cyenda z'ukwezi ku wa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye edi rwema ikibazo kiri mu burundi nyirizina kutumvikana kw'abarundi kuri politike zabo n'aho igihugu kigana ntabwo twebwe u rwanda ntabwo dushobora kwirukana abarundi umurundi hano mu rwanda agomba kwisanga uwo ni louise mushikiwabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko umutwe wa sena iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato u rwanda rurahakana ibirego rushinjwa n'abayobozi b'u Burundi ko ruri inyuma y'umugambi wo guhungabanya icyo gihugu ibyo byavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga louise mushikiwabo ubwo yari imbere y'abasenateri bari bamuhamagaye ngo asobanure kuri politike y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda umunyamakuru wacu asumuta kaboye kigali yari ahari
minisitiri louise mushikiwabo avuga ko ibirego u rwanda ruregwa n'igihugu cy'u Burundi bishingiye ko u rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zahunze ubutegetsi bw'igihugu cyazo ubwo yari yatumiwe n'abasenateri ngo basobanure ibyerekeranye na politiki y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda minisitiri mushikiwabo yongeye kubwira abasenateri ko u rwanda rubabazwa n'ibibera mu burundi ashimangira ko nta ruhare na ruto u rwanda rugira mu bibera hakurya y'umupaka ariko avuga ko igihe cyose impunzi z'abarundi zizakomeza guhungira mu rwanda ndetse zikakirwa hazaguma hariho ibibazo minisitiri mushikiwabo asa n'uwemeza ko ibirego by'abarundi bishingiye ko u rwanda rwemeye kwakira impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu kuva rero hari icyo kibazo cy'uko abarundi bahungira mu rwanda hagomba kuba ibibazo kuko akenshi abahunga igihugu ni ababa bafitanye ikibazo n'icyo gihugu cyangwa se n'ubuyobozi kuko impunzi burya zigendana n'ibibazo bya politiki ntabwo ari ibibazo by'imibereho gusa ariko abahunze igihugu akenshi niba bishimiye igihugu niho rero usanga haturuka ibyo birego muzi ko na leta y'u Burundi yagiye ibivugaho hirya no hino ariko ntaho bishingiye nta hantu ariko ku buyobozi buriho mu burundi kuri iki gihe ni n'uburyo bwo kwirengagiza ikibazo igihugu gifite bikunze kubaho iyo umuntu ikibazo kimurenze ashakisha ahandi cyaturuka kuko ikibazo kiri mu burundi nyirizina minisitiri mushikiwabo avuga ko u rwanda ruzakomeza gukora n'imiryango u rwanda rurimo ndetse n'umuryango w'afurika yunze ubumwe mu cyagarura umutekano mu gihugu cy'u Burundi minisitiri mushikiwabo yavuze ko usibye ikibazo cy'u Burundi ibindi bihugu byo mu karere u rwanda rurimo u rwanda rwari rubanye neza n'ibyo bihugu yanavuze ko ubu mubano w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari nta makemwa nyuma y'igihe kitari gito ibihugu byombi birebana nabi ku bijyanye ndetse n'ubwo ikibazo cy'interahamwe kitarabonerwa umuti nagira ngo nibutse ko ikibazo cy'interahamwe kitari icya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yonyine ikibazo usanga kubera abayobozi b'uyu mutwe wa fdr ndetse n'abayobozi mu mitekerereze ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu by'ukuri ntabwo baba muri kongo gusa baba n'ahandi hirya no hino ku isi cyane cyane mu burayi ndetse no muri amerika kugira ngo rero umuntu arangize ikibazo cy'interahamwe ziri muri kongo birasaba gukora akazi karenze igihugu cya kongo minisitiri mushikiwabo amaze iminsi yumvikana mu ngendo hirya no hino cyane cyane ibihugu birimo n'ibitari bisanganywe umubano ukomeye n'u rwanda nk'uburusiya israheli minisitiri mushikiwabo yavuze ko gushakisha umubano ahandi bitavuze ko ibihugu by'i burayi byabanaga n'u rwanda bitakibana neza ko ahubwo ari uburyo bwo kwagura amarembo ntabwo tuva hamwe tujya ahandi ahubwo turajya hose ari ibihugu tumaranye imyaka myinshi cyane murabizi ko mu mateka y'u rwanda u rwanda rwagiye rukorana cyane n'ibihugu by'uburayi bikaba ari zimwe mu ngaruka muri politiki y'ububanyi n'amahanga z'ubukoroni kuko nibyo bihugu u rwanda rwari ruziranye nabyo ariko twebwe ubuyobozi bw'u rwanda kuri iki gihe turifuza kubana n'ibihugu byose muri gahunda za sena y'u rwanda harimo n'iyo kunganira guverinoma mu bikorwa byayo bya buri munsi n'iby'ububanyi n'amahanga birimo perezida wa komisiyo ya sena ishinzwe ububanyi n'amahanga senateri rugema mike avuga ko nta mwihariko abasenateri bazashyira ku bibazo biri mu gihugu cy'u burundi nta kintu kiri sipesifikare tukigaho kurusha ibindi bitekerezo imirongo minini ya diporomasi twifuje ko twasangira kugira ngo dushobore gutanga umusanzu wacu nk'abagize inteko ishinga amategeko minisitiri mushikiwabo yavuze ko mu nama z'umuryango wa afurika yunze ubumwe ikibazo cy'uburundi na sudani y'epfo byagarutsweho ariko mu burundi byemezwa ko hajyayo abaperezida batanu bazashishikariza abayobozi b'u Burundi na perezida pierre nkurunziza impamvu yihutirwa kandi biri ngombwa ko abarundi bumvikana amahoro akagaruka mu gihugu cyabo itsinda ry'abo baperezida ryashyizweho rigizwe na perezida wa mauritania mohamed abdulaziz uwa gabo ari bongo minisitiri w'intebe wa ethiopia hariye mariam perezida wa afurika y'epfo jacob zuma n'uwa senegali makisari asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali arakoze cyane asumta kaboyi tubibutse ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri aho ni mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu burundi oberi kivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kitashoboye gutoza amafaranga cyari kiyemeje kwinjiza mu kigega cya leta kubera umutekano muke kuri uyu wa kabiri abayoboye ikigo oberi bahaye ikiganiro abanyamakuru umunyamakuru wacu eloge wirikaneza yari yakitabiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikigo br cy'igihugu kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi cinjije mu kigega ca leta imiliyaridi amajana atanu na mirongo icenda n'ibice bitandatu z'amafaranga y'amarundi mu gihe cari cihaye ihangiro y'ukwinjiza imiliyaridi amajana indwi na mirongo ibiri ni ukuvuga ko cinjije ibice mirongo umunani na bibiri kw'ijana komiseri mukuru w'ikigo br domitien ndiho ku bwayo asigura ko ibihe vy'umutekano muke igihugu caciyemwo arivyo vyatumye ikigarongoye kidashika ku mwimbu cari ciyemeje kuko abagwizatunga abatahagaritse gukora binjije intica ntikize bitewe n'uwo mutekano muke nyene umwaka uheze rero hari amezi yabaye mabi kurusha ayandi nk'uko vyemezwa na desire musharitse umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigaga ca leta amezi cane cane biboneka ko vyagoranyemwo ni kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi k'umunani uravye ibiharuro preliminaire dufise ubutunzi bwari munsi y'ubusa kwijana ubutunzi nivyo bwaradindiye gushika mu kwezi kw'icenda ko mu mwaka uheze ariko mu gice ca kane c'umwaka ubutunzi bwarasubiye buraduga wanashaka n'ubunye biraboneka yuko uravye uko ibintu vyari bimeze urabona ko abantu basubiye ku kazi bariko barakora cyane cyane ivyo byari bijanye n'uko muri ico gihe abantu bose bitwa abaguzatunga nta bariko barakora ariko uyu munsi ibintu vyasubiye kuba neza abantu basubiye gutangura gukora twibaza yuko rero ubutunzi bushobora gusubira kuduga muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ikigo br gishaka kwinjiza imiliyaridi amajana atandatu na cumi n'umunani z'amarundi mu kigega ca leta imwe mu migambi ico kigo gitegekanya kugira ngo kibishikeko harimo gushiraho umugambi wo kurwanya ibiturire muri obr nyezina hamwe no gutanga akazi ku bakozi bashasha ijana na mirongo itatu domitien ndiho ku bwayo komiseri mukuru wa obr abo bakozi rero bazodufasha kugira ngo tuduze rwa rugero rw'amakori dushobore gushikira abo tutashobora dushikira twongere dushobore gutunganiriza abatwitura abenshi batarenze kumanuka ibujumbura kumbure bashobora gutunganirizwa bari mu ntara hagati iruhande y'iyo migambi ibiri hari uwundi mugambi ico kigo kija camaze gutangura gushira mu ngiro ugushira mu rurimi rw'ikirundi amategeko nabo twita ngo n'abadandaza abenshi n'abafise amahera usanga igifaransa n'icongereza sibwo rurimi bavuga cyane wabimuhereza ngo abisome ukabona ko bimutera ingorane natwebwe ari twebwe tubikoresha ugasanga kumbure biratera ingorane ubu rero twashaka kugira tuvuge ururimi rumwe umwe ntaze ngo yicare imbere yawe akubwire ikirundi nawe wiyumvire mu gifaransa muhave musanga muri ko muvuga ibidahura turondere ajya amategeko zijya ngingo nkuru nkuru duhurira ko tuzishyire mu kirundi kugira ngo niyaza canke ukamuhereze nawe nyene mu rudandazwa rwiwe mu bikorwa vyiwe aba gafise aba bizi mu kirundi nihagera yuko atangiye kora ah, ah, barambwiye ko ari ibyo byanditse ko ari ukumukumu reka nanje nyene ndavyikorera twizeye yuko bizogira akarusho kanininya cane ako karusho n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta burakizigiye mu biharuro tumaze kubona tu- twabonye ko ubudusu- ubutunzi bushobora gusubira kudugwa ku bice bitatu n'igice ku ijana ibyo rero tukabibonera cyane cyane mu by'umwimbu usanzwe uva mu burimyi n'ubworozi canke mu muntu uze mu nganda z'amashyirahamwe asanzwe akora ibintu n'abandi base basanzwe bakora muri bimwe twita amaserivisi biraboneka rero ko hazo- hazobaho akarusho urabye ugeranije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani nibo batanga ikori n'itagisi mu gihugu c'u Burundi nk'uko biri mu vyigwa vyakozwe n'ikigobert amajana ane muri bo nibo bonyene bafise umutaha urenza umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi muri uwo mwaka ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori kimenyesha ko kizoshiraho umusi wahariwe umutozwa kori mu burundi eroge wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika turagushimiye eloge wiri kaneza senare nkuru y'igihugu ya muyinga yacira imyaka yo gufungwa iri hagati y'icumi n'ibiri abanywanyi b'umugambwe fnl ishami rya agatorwasa bagera ku icyenda harimo n'uyoboye uwo mugambwe mu ntara ya muyinga no muri komine giteranye umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze yakurikiranye urwo rubanza
abari bashengejwe n'umushikirizamanza wa parike ya muyinga bose hamwe bagera ku mirongo itatu na bane bose bashengejwe ku caha kimwe co gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha no kuja mu migwi igwana naho icaha bashengejwe ko ari kimwe amadosiye yari kubiri mirongo itatu na batatu harimwo umukuru w'umugambwe fnr n'urunani amizero y'abarundi muri komine giteranyi nigurirwa dani bari bagirijwe gufatanwa ibigwanisho bigizwe n'inkoho zashika ku mirongo itandatu muri abo umunani nibo bahawe ibihano bitandukanye kubera bagiriwe n'icaha batandatu bakiriwe ugufungwa imyaka cumi n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi mirongo itanu hisunzwe ingingo y'amajana atanu na mirongo icenda na kane y'igitabo ca kabiri mpanavyaha umwe kubera akiri umwana yaciriwe imyaka ine yo gufungwa ubundi nawe hisunzwe ingingo y'amajana ane na mirongo umunani n'imwe y'ico gitabo nyene ahanishwa umunyororo w'imyaka ibiri n'amezi atandatu n'ihadabu y'ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu kubera ko atamenyesheje inzego z'umutekano ko hari abatunze ibigwanisho batabifitiye uruhusha kandi abizi ico bita manquement à la solidarité publique dosiye ya kabiri niyo witwa samuel uwararongoye umugambwe fnr ishami rya gwasa mu ntara ya muyinga n'urunani amizero y'abarundi nawe nyene yagiriye icaha co gutunga ikigwanisho atagifitiye ruhusha no kuba mu migwi igwana yashengejwe yagirizwa gufatanwa inkoho yo mu bwoko bwa karashinikove nawe nyene yakiriwe gufungwa imyaka cumi n'ihadabu y'ibihumbi mirongo itanu sentare nkuru y'igihugu ya muyinga ivuga ko izo dosiye uko ari zibiri zifitaniye isano kuko mu matohoza basanze n'inkoho zafashwe igiteranyi zari gutegerezwa gushika kwa samuel minani nk'uko deon shimirimana arongoye sentare nkuru y'igihugu ya muyinga abivuga abagirizwa inkoho zafashwe muri komine giteranyi bashika ku mirongo itatu na batatu cumi na batatu bari bamaze guhabwa umwidegemvyo w'agateganyo na sentare bose bambitswe izera co kimwe n'abandi cumi na babiri bari bagifunzwe umushingwamanza wabo metre jean baptiste nsabimana yabunganira mu kuburana arashima ko urubanza rwanyarutse ariko abona ko n'abandi bari bakwiye gufungurwa kuko atawokweza bamwe ngo afunge abandi kandi bose bagirizwa icaha kimwe nk'uko yabibwiye ijwi rya amerika imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika uyu murima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
ukiri mwizoga yanjye wanyoye nanjye ukambana ngaho ngaye ndakura ndakura mbeje urazi condi icuri nidatakibona ahubwo icyo tutazi nico uzovamo umuntu anyuze bakanga kuyiriha murabona abo babishe n'imbwa zawe mpeze amafaranga yawe imbwa
zita Eh, mureke ntiwikwegera agasho Rero umunyama yose ngo yategwa n'uko mukana n'abategetsi bakomeye
we cyose ndamuhebera kuko abategetsi bakomeye sibo bamutuye kunywera inzoga urazi ingana ziranguye zinzinze mpeze amafaranga yawe utayampereye ubwira iki nanjye mfana ehe nkorako kuri umugabo nkorako akira basituye muri hirenze yitonda Eh.
muwavubura byose ngo uruhukire mu gasho uwo niko ameze n'abandi bama bayamuheba Ah. abo bahora bayamuheba niwe bamutera ubuhimbiri utu ni umuhimbiri we abo bategetsi nabo yitwaza jewe ndazi ko ata mutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu umutegetsi nyawe ntiwugwanya ikibaho gituruka hose Arasaze.
atari hasi icyo apfana n'uwagikoze karenze amafaranga yanje Urasara. iteka ry'umutware riva ku ngendo yo kubahiriza amategeko atarabye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushire imbere intwari ibereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu ako ni akama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo cy'ubushomeri mu burundi no mu rwanda ni ikibazo gisa nk'icyabaye karande muri iki gihe mu burundi ho gikomeza gukomera nyuma y'uko hafashwe icyemezo cy'uko nta mirimo mishya izaboneka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu nzego za leta mu kiganiro muri isanga cya none mugenzi wanjye uriyani itanga ishaka wakiyoboye yibanze ku bushomeri cyane cyane mu rubyiruko Crystal Bella Bahati ni umwe muri urwo rubyiruko aratangira avuga umwuga we akora muri iki gihe
abakozi baduha ijambo Eh, nitwa Crystal nkaba mfite imyaka mirongo ibiri n'ine nkaba naratanguye kubikora haciye imyaka itatu hama nkaba ari wo bita umu stylist fashion designer nkaba ari umuntu akora impuzu ivyerekeye cane cane imyambaro akoshi n'ibintu vyo kwambara vyo mw'izosi canke ibikomo Yego.
ni byiza cyane Eh, uraza kudusigura muri make icyagutumye utangura iyo mpano ufise nyene ya- wayitanguye kugira ngo uyigiremwo umwuga reka tubaze na farma farma wewe ufise imyaka ingahe watanguye umwuga wawe gute Eh, murakoze Eh, jewe nitwa fawonige nk'uko mwari muhejeje kubivuga Eh, mfise imyaka mirongo ibiri mbanza kugira mirongo ibiri n'itanu hama nkaba maze imyaka ibiri nakurikiye ibya fotografi hama nkaba ndi eh, mu gisata commercial sinzi ngene no- nobivuga mu kirundi C'ubudandaji.
commercial hamwe yego c'ubudandaji udandaza amafoto hamwe na documentaire kuri ibi by'amashyirahamwe yigenga no- ama-ONG Eh.
eh, yigenga kwa Mhm.
ego none wa- wahisemwo guf- kugira umwuga wo gufata amafoto bivuye ku kintu ibintu wari usanzwe uzi ni umuntu yabikwigishije byagenze gute okay ah, ico ni ikibazo ciza Eh, pour commencer nari narabikunda Um, nabikunda kubibona gusa biriko bikora abandi sinigeze niyumvira yuko nshobora nanje kuzoba ndiko ndakora ibintu nk'ibi ko ivyo nariko ndiga byari bitandukanye gatoya navyo Eh, kumwe zatanguye rero nuko nari umuntu akunda kuguma akora amafoto cane y'abandi bantu kandi sinanabirihisha narumva ndyohewe kubona umuntu aronse ifoto nziza akaba ari jewe nayimukoreye hama mu nyuma zaho niho eh, naciye ndonka eh, umugenzi wewe yarasanzwe abikora avuga ati ndabikwigishe hama mu nyuma ndavuga ati eh, finalmente ibintu nkunda ni ibi nyene apana ko guma ndindiriye ngo ikindi kintu ndamaze kubona ikintu ushaka mu buzima gukora ni iki kanagifatire rero umwanya ndacige ego kubera ico gihe rero niho nagumye niga n'ubu ndacariko ndavyiga kandi nagumye niga ngerageza nyene gushiramwo inguvu muri ico kintu nyene gishasha nshaka gukurikira ego Eh, abavyeyi baba baragushigikiye ko kenshi usanga mu mico yacu bavuga bati genda wigire nke diplome uje mu biro wararonse abagushigikira mu muryango wawe O, na- na jewe abiwanje bari bameze gutyo nyene Uh, babwiye ati iga iga washaka kuja mu mashuri meza mugabo uronke diplome hama ukora akazi uh, novuga kari accepte na societe tubayemo hari Mm, kemewe ako kazi nyene uriko- eh, kemewe Mm, hari ako mm.
kazi nyene uriko uravuga ko mu biro Mhm.
mugabo rero eh, bamaze kubona ukungene ndavyifuza cane bavuze ati reka tumureke abitangure nivyamunanira nta n'umwe azoshavurira azoba yarabonye yuko atari yaciye mu nzira nziza sino kumfasha barafashije cane ni vyiza cyane Crystal wewe wabitanguye gute byo guku- gukora impuzu eh, mahereni wavyiyumviriye gute wasanze ufise uwo mugisha vyagenze gute yego Eh, nari nsanzwe nkunda ndabikunda kuva nkiri umwana nakunda gucapa nk'abagenzi bandi muri nkikiga mu mashuri y'intango nakunda guca- narakunda gucapa cyane hanyuma turi ko turiga ku ishuri eh, ko ya bita ya entrepreneuria nubwiye kumenya ushobora kwikorera utwiwa- utwiwacu hanyuma ndumva umengo ni ukora nanjye ikintu gishobora gutuma niteza imbere kandi nkateza imbere n'igihugu cy'iwacu hanyuma niho naca ntangura gu- gufata ihereni ndarikora eh, nshira ku gitenge hama ndariha n'abagenzi banje mbona barabikunze cyane hama gutyo gutyo nda- nda- ndatangura nkora n'impuzu gushika ubu uye Ivyo Mm.
na- nivyo natoyemo ko vyoba umwuga w'iwanje ko nivyo niyumvamo kuva kera cane kandi nivyo nkunda Mm. iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradishwi rya amerika nabo nyine turaza kubaha akanya ni benshi cyane baripfuza kubabaza ibibazo mubafashe kwiyumvira ukuntu nabo nyine bokwiteza imbere ariko mbere yaho reka ndababaza ikibazo cyerekeye inzitizi ziri mu byerekeye ukwikorera utwanyu farma wewe mu bijyanye no gufata amasanamu kuronka abakiriya ubushakashatsi bisaba inzitizi ni izihe mu mwuga wawe nka jewe mu mwuga wanje nuvuga ahanini eh, ingorane ya mbere tugira ni n'ibikoresho ibikoresho dukoresha birazimvye cyane ku buryo naho eh, usanga atari umuntu wese ashoboye kuronka ayo mahera yo kubigura ikindi naco ni ku vyerekeranye n'ubumenyi ubumenyi nabwo hariho bwa mwanya nzizi hari iri prefacile mu ku mu kuburondera ubwo bumenyi ni ukwiga kuri internet Ni- ni- nico ni ikindi kintu bikunda kugora aba- abajene surtout bo mu burundi kubera eh, connection ya internet si ikirenga vrama Mm.
urumva eh, ugasanga umuntu ayironkeye aho ayishakira hose muga ahanini je nibaza yuko ikintu gikunda kuba majeur ku muntu ariko arikorera utwiwe ni novuga n'umutahe umutahe ashira muri ako kazi kiwe none kugira ngo Eh, wowe ama- utangure umutahe canke iyo kamera yo gukoresha wayikuyeho ko wavuze ko ibikoresho bizimvye umuntu uwo muhanura ute kugira ngo atangure yasanze afise uwo mugisha wo kumenya gufata amafoto byogenda gute nabubajije neza cyane Ah, kugira umuntu atangure ah, nka jewe kumwe nabigenjeje n'imbere yo kugura iyo apareye kubera urumva irazimvye kugira ngo nje ntangure ah, natanguye gukoresha iyo y'uwo mugenzi yari asanzwe ayifise uwonye ariko aranyigisha iyo adafise akazi narayimutira nkagenda nakora canke naho iyo nawe nyene afise akazi ko gukora narashobora ku gukota gukota vyovyo nta muntu n'umwe atobishobora kuko baba baguhenze uri gukura mu mahera baguhenze hama niho umuntu ariko arabona ukungene biriko biragenda bivanye n'akazi ariko araronka niho umuntu ashobora kuvuga ati reka jewe ndondere amahera kugira ngo nshobore kugura iyo kamera ibe yiwanje muga je nari nageze imana kame abavyeyi banje bari babimfashijemwo
ni vyiza cane reka duha akanya abanywanyi biradijwi rya amerika bari ku murongo barindiriye duhere kuri lavoisier lavoisier uratwumva Ego, mwiriwe neza lavoisier uduhamagaye uri hehe eh, ndi mu gisagara ca Bujumbura.
Eh, ikibazo canke iciyumviro ufitiye abatumire bacu Eh, mu bisanzwe ni intererano mfise, si- si n'iy'abatumire gusa n'iy'abarundi bose n'urwaruka rwose. Eh, intererano yanje ya mbere mu bisanzwe urwaruka tu ni ukuvuga rwigishwa nabi ari naco gituma usanga ubukene buguma bugwira mu rwaruka kuko tukiri ku ishuri u- umwana yigishwa bamubwira ngo wiga ngo uzoca uba perezida uzoca ubabura amatari Umva bariko bakubwira wiga uzoca ubabura amatari benshi bakura bazi bati "Ndi ikintu ntashobora kugikora kuko bamubwiye ko azobabura amatari ni ukuvuga agumye yiteze rero ko azobabura amatari nta kindi kintu yemewe gukora usanga ashaka gukora kuri we comuteza imbere donko iyo bahera batwigisha bakatwereka yuko naho turi kwiga tutari ko turiga ngo tuze ku gushikira mu biro nk'uko nari nabyanditse ngaho benshi biga bibaza ngo bazoja mu biro ni ukuvuga nk'abo baratahuye ba- tumaze kubona yuko akazi ko mu biro cyangwa ka leta atari ngombwa ngo kaboneke kuko nk'ubu mu biravyo bara- baramaze gukurira inkoni ku gishitsi ugwaruka yuko atakazi kazoboneka muri ico gihe rero bizotuma ubwa mbere mu burundi abize bariko benshi cyane ku rugero ruteye n'ubwoba hanyuma ubukene bugaca buba buri- bwinshi cyane kandi abize bariko baragwira No kuvuga ngo abize bariko batera ubukene kuko nta kintu na kimwe bariko barakora biteze kujya mu biro nico gituma mu byo bohindura aba- abo batwara igihugu cyacu bogerageza bakagerageza bagahindura inyigisho batanga mu mashuri abo batumire banyu bigishijwe neza ari nayo mpamvu ubu bifashe neza urakoze cyane rwose lavoisier ndizera ko akamuteye abari mu nzego zo hejuru cyane cyane mu bigisha n'abajejwe gutanga inyigisho mu mashuri bagiye guhindura eh, kumbure uko biyumvira cyangwa uko bigisha abana kuko nk'uko bivuze abatumire bacu barashoboye kugurura ubwenge n'ubwo bafite amadiplome bakarondera uburyo butandukanye bwo kwibeshaho reka duha akanya abatumire bagire icyo bavuze ku byo lavoisier avuze crystal lavoisier aravuze ikintu gikomeye cyane cerekeye inyigisho urwaruka ruhabwa muri ibi bihugu byacu Burundi n'u Rwanda ku bijyanye n'iyo umuntu aronse diplome nk'uko twako turabivuga ahanurwa yuko akazi azoronka ari ako mu biro gusa mubona bagenzi banyu batari bake n'ubunye baciyumvira yuko diplome zabo ari izo gukora mu biro byonyine gusa
yego yashikirije icyiyumviro cyiza cyane Eh, nuko nyine abandi bose babyiyumvira kuko byo tugiye kwiga babona yuko tuvamo abaganga cyangwa abamusitani kuko yabyaye ko arabivuga cyangwa abakuru b'ibi bihugu mugabo turashobora kwiga kugira bidufashe natwe gukora ibintu cyane cyane dukunda si ngombwa yuko tujya mu mashuri ngo hanyuma tube musitaneri turashobora kujya kwiga tukaba abatayeri nk'uko abantu benshi babimbwira ajye muri ibintu by'impuzu banyita ngo ndi umutayeri ariko ni umuntu yize kandi nshobora kumenya ibyo abandi bose bakora abantu ashobora kunonosora kurushirizaho ibyo asanzwe nkora urumva nibaza yuko mu nyigisho eh, abigisha bo- botsimbataara bigisha cyane cyane yuko bategereza kwikorera kugu- kugira abanyeshuri baka- bakiga kugira bashobore kwikorera iby'iwabo bizabafasha kuno- ku- ku- guteza imbere ibintu bakora ari abarimyi bashobora kwiga ukazuba umurimyi kandi ugasanga nibyo bi- bi- biteza imbere igihugu cyane kurusha yicaye eh, dufate no muri banki cyangwa akora ahandi ni byiza cyane nk'uko bivuze ntihenze crystal wewe urafise diplome ariko eh, bakwita umutayeri nturi umutayeri impuzu zawe n'ibirato byawe n'ibikomo byawe ntihenze narabibonye kuri internet biragurishwa mu bufaransa yego yego Eh, ni ukuvuga ko wageze ku ntambwe mpuzamakungu farma nawe watubwira muri make akazi ukora ko gufata amasanamu karakubeshejeho urashobora kwigura icyo ushatse cyose yego cyane cyane hariyo abantu bakunda kubivuga kenshi bakavuga ngo ni akazi kaba gato hariho utuzi umuntu navuga adashyiraho agaciro cyane muba usanga ntugihe amahera ashobora kuba ari mu- muri icyo gisata kubera atacu uri kurakoreramo Mm, ni byiza Eh.
cyane reka duhe umwanya n'uwitwa nduwayo laurent laurent uratwumva ndabumva na mahoro amahoro neza laurent wewe uduhamagaye uri hehe ndi muri kenya mu gihugu cya kenya ariko ndi murundi Eh, laurent none utwumva ku iradiyo kuri interineti muri kenya sinayindabitse ko mutwumva ndikudasubira kuri interineti na n'umuntu wanyu iminsi yose ntahanama na telefoni ni byiza cyane rwose laurent shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro bode nagashyikiza icyumviro ku byo by'urudandazwa ku bajene b'abashomeri ku bisanzwe ku mashuri uwo ari we wese ubu umujene ahari amaze kubona neza na neza bivanye n'imvugo za politike cyangwa n'ibindi amaze kubona ko ubuzi bwa leta butakibaho ni ukuvuga kira muntu yisinganya kugira akore utwiwe ariko hari ibintu bigeze ni ukuvuga hari iyo bita obeyere iri mu burundi ni ibintu yakatagisi ushobora gutanga ariko yaka icya kabiri cya gatatu cy'ibidandazwa ushobora kuba winjije mu burundi na mwajya mu wundi akamayindisitiri yabihingura tuba dufite ugaca wawusuzanye nk'impapuro zikuye muri tanzania waziguze ibihumbi mirongo itatu ugaca ubigura ibihumbi mirongo i- mirongo ibiri wumva vurema nyungu ku muntu w'umujene yagiye amashuri wumva ngaho ko abahombye nicyo gituma najyanye nk'ubure leta n'ibihugu byacu byegeranye bateze imbere urwaruka sasa barureke rutangure gukora ibyawe iyo tagisi baba bayigabanya kuko ku ikintu kishe ibyo bihugu ni ukuvuga politike na ekonomike birafatanya niyo ngorane zizotuma mu burundi tutiteza imbere ikibazo ni leta iri- iri- yovuga ibipingamizi ni ukuvuga iyo porogaramu iyo politiki idahindutse ikibazo yuko kabisa nabo ariko barabivuga ndibaza nawe nyine babikora babonamo intambara
nivyo urakoze cyane nduwayo laurent urakoze cyane twizere yuko akamo uteye leta kukorohereza cyane cyane urwaruka ruriko ruragerageza kwiteza imbere nabo nyine bakumvise
arakoze oriyani itanga ishaka wayoboye icyo kiganiro muri isanga nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubararike andi makuru mu kanya isa moya n'igice dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye dirwema mukomeze mugire umugoroba mwiza